This is the Voice of America in Washington. Time now for VOA's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.
mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza hano kuri radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikaze kandi mu kiganiro murisanga muri iki gitondo muri studio zacu turi kumwe n'umwanditsi olivier bahizi wamenyekanye cyane mu rwanda kubera inyandiko ze yahitishaga mu kinyamakuru imvaho nshya cyandikirwa mu rwanda inyandiko ye yamenyekanye cyane niyo yahimbye yitwa amapengu ivuga ibiganiro umwanditsi ariwe bahizi yagiranye n'amapengu ku bintu byose inshuti zishobora kuganiraho bahizi olivier yavukiye irunda na gihara mu karere ka kamonyi nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu gihumbi kimwe na magana urwenda na mirongo urwenda na kane yatangiye kwandika igitabo cy'inkuru ndende yise humura iki gitabo yanditse tukaba ari nacyo turi bwibandeho cyane muri iki kiganiro mapengo nako olivier bahizi ngo uhaye ikaze muri studio za radiyo ijwi ry'amerika mwaramutse rwema mbere na mbere wabwira abakunzi bacu aho uherereye muri ibi muri ino minsi ndi mu bubirigi karere k'amajyaruguru y'ububirigi umujyi witwa zeburije ni hafi y'inyanja y'amajyaruguru bahizi olivier abantu bakuzi cyane ku nyandiko nk'uko nari mbivuze yitwa mapengu ujya gutangira kwandika kuri mapengu n'iki cyari kiri inyuma y'iyo nyandiko ubundi njya gutangira mapengu ntabwo ari ibintu nari naramukanye natangiye gusaba akazi nyine nk'umunyamakuru nk'uko uzi abantu basaba akazi kose ariko mbere yaho nkaba narize mu mashuri yerekeranye n'indimi no kwandika donc ubuvanganzo bw'ikinyarwanda hanyuma nza kubona akazi mu mvaho rero mbonye akazi mu mvaho hari abantu babiri nabishimira bari abamama badukosoraga mu myandikire yewe nkaba narigeze niga ibitangazamakuru mu by'ukuri hanyuma bo bakambwira bati urimo kwandika ariko ushyiramo n'ibitekerezo byawe inkuru yawe igomba kuba ihagaze ku bintu byabayeho hanyuma ibitekerezo byawe bikaza nyuma nk'umunyamakuru ni uko barambwira bati niba ushaka kwandika ukwawe uko ubyumva ibintu cyangwa se uko wabibonye ariko bidahuye n'uko ubitekereza cyangwa se utandukanye uko ubona ibintu n'uko wabisanze ati icyo gihe bijya mu rwego rw'inyandiko zitwa opiniyo cyangwa se ibitekerezo nyuma rero nibwo igitekerezo cyaje ndavane gusa mugani ko mba nabibonye nkagenda nk'umunyamakuru nkongera nkabisanga nta kindi buhindureho ni fagiti z'aho ngaho ngewe nzavuga uko ntekereza ibintu ryari nsanga ariko umutwe umwe wa mugani wigira inama yo gusara ndavuga ngo byaba byiza umuntu agiye agira n'undi baganira uwo muganira rero si ngombwa wenda ko yanaguha n'izina rye cyangwa se na aderese ze ariko nawe ufite umutimanama nk'umuntu ushobora kwiganiriza ukisubiza ukibaza ukisubiza ni muri urwo rwego rero mapengu yavutse kuki mapengu izina mu by'ukuri izina ryaje gutyo ntabwo nakubwira ngo byaje ngo nabitekerezeho abantu batakuzi bajyaga bagira ngo uwo mapengu ni wowe hari aho byamfashaga kuko si ngombwa wa mugani ko ibitekerezo biba mu mutwe w'umuntu byose bigaragara nk'uko byaje ariko akenshi burya biba bifite aho bishingiye ku buryo rero na wa musazi wo mu muhanda na wa musinzi na ya mayibobo na ya ndaya na wa muntu wataye umutwe burya aba afite ikintu atekereza ku buzima dusanzwe tubaho mu isi ariko uko dusa hanze ku buzima cyangwa se ku isura ntabwo ari ngombwa ko n'ibitekerezo byacu akenshi biba bihuye radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi mu kiganiro murisanga aho muri iki gitondo twatumiye umwanditsi olivier bahizi wamenyekanye cyane kubera inyandiko zitwa mapengu mvuze ngo wari ufite impano mu kwandika ntabwo naba nibeshye ese ni ryari watangiye kwandika mwakoze edi bwa mbere inkuru yanjye nayanditse muri hove ni akanyamakuru k'abana kari gafatanye na kinyamateka ntabwo nzi niba kakibaho ahubwo nibwo bwa mbere natangiye kwandika inkuru irasohoka igihe nigaga mu mwaka wa munani wa pirimeri uzi ko mu rwanda mbere y'intambara hari sisiteme yo kwiga imyaka umunani ni uko inkuru imwe irasohoka ndaryoherwa numva nta kintu kiryohera umwanditsi nko kubona inkuru yanditse yasohotse ni ukuvuga ko byibuze igitekerezo kirimo cyangwa se n'imyandikire yaryo kiba kiryoheye abasomyi cyangwa se abandi kiba cyaciye mu ntoki babyishimiye kuva icyo gihe rero sinahagaritse hanyuma nza gukomeza ngeze no muri segonderi mu mashuri yisumbuye nagiye kwiga ahantu bita i gatovu mu ruhengeri icyo gihe ndibuka abo twari kumwe b'abanyeshuri mu ishuri ry'indimi mu wa kane twari dufite akandi kanyamakuru nako kasohokaga buri munsi tukandikishije intoki nuko tugasa nk'ababwira amakuru abantu amakuru yiriwe mu kigo kwandika ni nk'ubu ntabwo ko ari nk'uburozi birafata bitagufata nuko ndakomeza rero na nubu hari abavuga ngo akenshi impano yo kwandika iba ari impano umuntu akura mu muryango we mu muryango wanyu hari abanditsi mwagiraga mu muryango nta banditsi dufite usibye ko nabyirutse mbona data akunda gusoma agiraga ibitabo byinshi asoma ku buryo nkiri muri segonderi cyangwa se no muri pirimeri nashaka kubisoma ariko ngasanga biri mu zindi ndimi nuko mwifuza kuzamenya ibyo asoma ariko nanjye n'uyu munsi ndi umuntu udashobora guca ku gitabo abonye no mu muhanda ndabitoragura nta muntu wo mu muryango wigize agira impano wigize ayigaragaza wenda nk'uko njye nayigaragaje cyangwa se ikanamuha n'akazi ikanampemba ubwo wenda na n'ubu biracyantunga n'ibyo mbamo noneho olivier bahizi umaze kuva mu rwanda mapengu asa nk'aho yazimiye abantu bakibaza ese olivier bahizi yigeze akomeza kwandika mapengu umaze kuva mu rwanda byagenze gute mapengu aracyabaho maze kuva mu rwanda nahavuye mu bihumbi bibiri na kane kwandika ni nk'ibyo nakubwiraga nyine ko bidashira hari ibyo wandika hakaba igihe wanditse uri mu nzira ugenda cyangwa se uryamye ukabyuka nuko amapengu rero wambazaga mu rwanda yari yarahagaze mu bihumbi bibiri na gatatu ku mpamvu zitanturutseho ntashaka no kwinjiramo cyane nuko ariko nkumva ni umuntu w'inshuti tumaranye iminsi akansura nkamusura ariko ngashaka kongera kwandika nkumva nanone nakongera ariko hakaba igihe nanditse nkabibika kuri ordinateri cyangwa se nkabibika ku mpapuro nyuma ku buryo hari n'abantu bigeze kumbwira batari ko se niba atakibaho byibuze musezerere muvuge ko yapfuye hari umuntu wabimbwira arambwira ati mapengu uvuga ko yapfuye byibuze hanyuma uba ukorotiye urangizanye nawe ariko mwumva ni uguhemuka nka bandi none ukamenya ni inshuti yanjye
mapengu utarwaye utagize icyaba ni kuki umuhamba
ni namwije ze ndaza no kumenya uko umukingo ndaza no kumukorera ikiriyo nyuma rero numva igihe kirageza ndabaneka nongere nandike byibuze mvuge no ku buzima bw'inaha i burayi uko mbubona uko bumeze hari byinshi umuntu aba yumva yavuga cyangwa se yanasangira n'abandi nko kuri izi mbuga za interinete ariko utabivuga nyine mugani mu cyongereza openi utakwihandagaza vuba ngo ngende bibona gutyo buriya mbese urabibona gutyo no hari umuntu mugomba kubiganira mukabiganiraho umupingu rero muri ino minsi yarongera aransura nuko tukavuga ku buzima bw'i burayi cyangwa se no ku buzima bw'isi uko bumeze ntabwo yigeze agenda burundu ubwo wenda twaguha n'umwanya kugira ngo ubwire abakunzi ba mapengu aho bashobora kumusanga urabizi se ntabwo navuga ngo natanga aho bamusanga ariko kubera ko numva nta mu mwanya ugaragara nk'urubuga yidagaduraho cyangwa se twidagaduraho twembi ariko nanone mu mishinga mfite ni uko habaho urubuga rw'abanditsi ba opiniyo cyangwa se batekereza sinavuga ngo ni abafilozofe inyandiko zanditse neza zivugitse neza zifite icyo zunguye abandi ubu rero nibyo ndimo gukoraho ku buryo rero ibyo nayo ndimo kwesera muri ino minsi ndimo kubigerageza byari ukugira ngo ndebe uburyo najya mpahurira n'abandi banditsi nabo bo mu kinyarwanda cyane cyane kuko ari narwo rwonyine rurimo inzi neza numva nisangamo noneho nkumva twahahurira tukajya duhana amakuru cyangwa se duhana ibitekerezo umwe iyo wanditse ntihagire umuntu ugusoma cyangwa se nkunda kubwira uko yagusomye ngo akumve ntabwo umwanditsi aba yumvise agezwe ku nyota n'ibyo yanditse cyangwa se ni kwandika ni nko gusangira iyo umuntu atagusomye cyangwa se nawe ngo usome undi umubwira uti iki nagikunze iki ntabwo nagikunze ntabwo wumva ushizwe ubwo rero muri ino minsi ntabwo na muri aka kanya umpaye kandi urakoze ntabwo navuga ngo mwasanga ahangaha inyandiko kuko urwo rubuga ntabwo ruri ntabwo ruragera ku rwego porofesiyoneri nk'urwo nifuza biracyari mu mbere
ego bahizi olivier kuri radiyo ijwi ry'amerika mu kiganiro muri isanga wandika amapengu ahanini wagaragazaga ibiganiro mwagiranye n'amapengu ku bintu bitandukanye bireba ubuzima bwa buri munsi ubu ngubu uba mu mahanga uba mu gihugu cy'ububirigi ntabwo uhura n'abanyarwanda nk'abo wahuraga nabo ubwo wari mu rwanda hari inzitizi bishobora kuba byagira ku myandikire yawe cyane cyane kuri mapengu ibyo uvuze ni byo kuko burya umuntu agira aho asarura kugira ngo ugire icyo utanga hari ahantu uba wavanye mapengu rero yari ishingiye mu buzima bw'abanyarwanda mu buzima bw'ikigali aho nabaga cyangwa se aho nabaga nagiye gutara inkuru mu ntara icyo gihe rero nabaga mfite aho mvoma byoroshye ubu rero hano mu mahanga aho mvoma nakwitwa ko ari mu banyamahanga ariko cyangwa se no kuri interinete cyangwa se no kuri televiziyo na radiyo ntabwo bisa ntabwo bisa nka mbere nko kubonana n'umuntu cyangwa se kuba uri iwanyu burya iwanyu uba wumva uvoma ku isoko biba byoroshye biza byihuta ahangaha rero hari igihe uvuga uti wa mugani ntabwo bifite icyanga nk'ikiwacu banzazamo no gukumbura ngira ngo ariko nanone nkavuga nti ntabwo umuntu yaremewe kuba mu gihugu cye gusa cyangwa se gutekereza mu rurimi rwe gakondo cyangwa se kavukire ushobora no gutekereza mu zindi ndimi ushobora no kureba isi ukoresheje izindi ndorerwamo aho usanze nka kwa kundi bavuga mu kinyarwanda ngo burya sasaza rya mbese cyangwa banze umugani utajyanye neza ntabwo ndimo kubona umugani nakubwiramo neza ariko icyo nakubwira cyo ni uko aho ugiye hose wagombye kumva ko ufite ubwo bushobozi bwo kureba isi no kuyumva no kuyiparataje no kuyisangira n'abandi bidaturutse gusa ku ho wavukiye ni nk'umuririmbyi niba uririmba mu kizuru cyangwa se mu kidage cyangwa hehe ntabwo umuziki uzakuryohera cyangwa ngo ukubire kuko utari mu rurimi rwawe gakondo ndashaka rero nanone nanjye gutera iyo ntambwe kuvuga nti mapengu yagombye no gutekereza nk'aho ari akabibona nk'uko hano ari bimeze tukabiganiraho tukabijyaho inama cyane cyane bikagira n'isura biha n'abanyarwanda bandi wenda batabasha kuba mu mahanga cyangwa se batahageze ku buryo bumva uko abandi batekereza kuko nk'umuryango nyamuntu nk'umuryango umuntu nubwo tudavuga indimi zimwe nubwo tutaba mu bice bimwe by'isi nubwo izuba ritarengera rimwe cyangwa se ngo rizere rimwe mu gitondo hari ikintu duhuje kirimo muri kamere muntu twese tuba duhuje ku buryo ubabaye cyangwa uwishimye cyangwa useka byose akenshi biba bihwanye ntabwo rero navuga ni mapengu no mu rwanda gusa ashobora no kureba ubundi buryo yabaho hanze cyangwa se akumva isi bitewe n'aho ageze n'aho bwije ugeze niko navuga mapengo turabyumva yateye intambwe yagiye mu mahanga nizere ko muri ayo mahanga uzamubonera andi menyo
amenyo ubu icyo gihe yaba ari macense
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye inyandiko za mapengu bahizo olivier ni umwanditsi wandika ibindi bintu byinshi bitandukanye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo urwenda na kane yatangiye kwandika igitabo cy'inkuru ndende yise humura iki gitabo yanditseho ndagira ngo muri iyi minota isigaye aba aricyo tuganiraho bwana bahizi olivier iki gitabo watangiye kucyandika ryari ese kiravuga kuki igitabo cyitwa humura ni mu rwego rw'ibitabo byitwa inkuru ndende homa cyangwa se harya mu cyongereza ni novels yes novels
iki gitabo rero nagitangiye intambara ikirangira inyuma ya mirongo icyenda na kane biturutse ko hari umuvandimwe wari uri hanze bo bari barahungiye hanze bari barahungishirizwa hanze muri jenoside noneho ari hanze aratwandikira ati mumubwire amakuru uko bimeze twese mu rugo turandika turamwandikira tumuha amakuru wa mugani ibyo ngibyo by'ubwanditsi inzu nagiye kubona mbona ibyari ibarwa yo kwandikira umuvandimwe mbona nanditse hafi amapaji icumi noneho umubwira nyine abaturanyi ko byabagendekeye ko twe byatugendekeye mu rugo muha amakuru yose arambuye ko hari hashize igihe ubu narebye kandi hari harabaye ibintu byinshi bibi mu ntambara ku buryo hari byinshi byo kuvuga nza kuvuga rero ni hagarara hagarara wirondogora noneho mu kurondogora ariko mu gufunga iretire mu gufunga ibarwa nkumva ndetse afite amashyushyu yo kuguma kwandika ariko nanone nkaba seko wenda nanditse ibyerekeranye n'umuryango wanjye cyangwa se n'iby'abaturanyi ubundi kuki umuntu yahagararira ahangaha kuki n'abandi abo twahuraga bari bacitse ku icumu bandi twahuraga cyangwa se n'abandi twahuraga bari barahunze abandi bagaruka ibi bintu byabaye mu mezi atatu gutya nubwo nkiri muto icyo gihe nawe mfite imyaka cumi n'itandatu mu myaka itanu cyangwa se icumi cyangwa makumyabiri nshobora kuzaba narabyibagiwe ninanabyibuka ntabwo nzabyibuka nk'uko nanganaga gutya nk'umwana wari ufite imyaka cumi n'itandatu ndaguma ndandika icyo gihe n'amashuri yari atari yatangira nayo mfite umwanya nkahora nandika igihe bimwe na bimwe nkabura amakaramu cyangwa se nkabura n'impapuro nyuma rero dusubiye ku ishuri muri mirongo icyenda na gatanu ngira ngo ndabaye ko ubundi ko niga ubuvanganzo bw'ikinyarwanda waguma nkandika nabyo nkabikoramo nkazandika igitabo nanjye ku byerekeranye na jenoside ariko mbitangira mu by'ukuri ntabwo nzi ko hazabamo igitabo byari ukwiyandikira gusa kuko hari n'igihe n'abarimu batabaga bahari nkavuganireka no gupfusha umwanya ubusa ngume nandike nyuma naje kukirangiza rero ndangije amashuri yisumbuye muri mirongo icyenda na karindwi ndiha abandi banyeshuri twiganaga hari n'abandi bavandimwe bigeze kugisoma bamwe bati nyamara ibyo uvuga nibyo ni byiza kuguma ukandika ukabikomeza gusa nk'uko igihugu cyari kirimo kwiyubaka nta ngira ngo nta sitirire zari zihari zigenewe gufasha abanditsi cyangwa se cyane cyane ko nayo n'umwana nayo mfite imyaka cumi n'icyenda icyo gihe ahari kirangira abo nagihaye bagombaga kumfasha ahari bari babishinzwe babonaga ndi umwana batasi umwana arandika kuri jenoside byibuze yumvise n'ibyabaye hazi n'ibyo biva n'iyo bijya nuko ariko nkumva umutima ndababaye neza kuko se abana bo batavuga batavuga uko babibonye uko babibayeho unabivuge ubikoresheje mu magambo y'abana cyangwa se uko abana babibona ubwo icyo gihe naje kubireka ndavuga ni bo ubu nyine baransuzugure ko ndi umwana nta kundi nta wakwemera ibyo umwana avuze cyane cyane uvuga ikintu gikomeye kuri nka jenoside ngiye mu itangazamakuru ntangiye gukora mu mvaho narakibagiwe icyo gitabo nikomereza gutara inkuru no kwandika nyine amapengu ngeze n'aha rero mu birigi ariko kuki ntakongera ngo ndebe cya gitabo ko n'ahangaha nabwo nayo mfite umwanya nanone numva nta bintu byinshi byo gukora byari biri byakaboneka nkongera ngisubiraho ndareba ariko nkavuga ntabwo ndi bugihindure ngo ngihindure nk'uko nk'umuntu mukuru noneho kuko nawe maze guca akenge ndeba isi wa mugani nyireba mu bundi buryo isoko kiguma kimeze nk'icy'umwana wacyanditse wambazaga rero uti kiravuga kuri iki nafashe inkuru muri rusange inkuru ya jenoside nyitirira ubuzima bw'umuntu nise claude uwo claude akaba ari umucikacumu nawe ufite imyaka mu by'ukuri ijya kungana nk'iyange afite nawe cumi n'itandatu noneho kikavuga ubuzima yabayeho muri jenoside kikavuga ubuzima bwa nyuma y'intambara kikavuga iby'amashuri ariko kikaba gishingiye ku nkuru y'urukundo mu by'ukuri ni inkuru y'urukundo y'uwo muhungu wacitse ku icumu mu rwanda aza guhura n'umuryango wari wari uvuye mu buhungiro i burundi barabakira we n'undi mugenzi we babashyira mu muryango ko nta muryango bari bagifite ntagiye cyane mu gitabo ntagiye muri detaye nyinshi
abazakigura bazazisoma ni inkuru igaragaza isura u rwanda rwari rufite nyuma ya mirongo icyenda na kane ku rwego rw'umuturage usanzwe cyane cyane w'umwana w'urubyiruko ariko nanone iha iha icyizere urubyiruko si kenshi inyandiko nk'izi cyane cyane zijyanye na roma abantu bazandikaho bashingiye ku byabaye mu rwanda muri mirongo urwenda na kane byaba byarakugoye ntabwo byangoye kubera ko nabaye nacitse ku icumu rya mirongo icyenda na kane navugaga ibyo nzi byanjye by'umuryango wanjye cyangwa se by'abaturanyi cyangwa se by'abana twari twongeye guhurira ku ishuri cyangwa se by'abandi twagiye twumva urabona nyuma ya mirongo icyenda na kane abantu buri wese yavugaga uko yabayeho uko byamugendekeye ngewe rero nagiye mbikomatanya mbibyazamo inkuru imwe ku muntu umwe ariko mu by'ukuri n'uyu munsi nako muri ino minsi ya nyuma ndimo kugikosora bwa nyuma ndimo kucyandika kugishyira mu buryo bw'igitabo nasanze na nyuma yaho n'abo twavuganaga nabo hari byinshi bisa kuri buri muntu ibyabaye ku bantu benshi birasa usibye ko umuntu atabigereranya kuko agahinda ka buri wese kaba gafite ukuntu gafite umwihariko ariko icyo abantu navuga ko abantu bahuje muri ino minsi cyangwa se no ku isi yose ni bya bintu nahoze mubwira by'uko umuryango nyamuntu uhuje ikintu kimwe ni icyizere mu buzima bwa nyuma y'ibibazo cyangwa se guhora wizera nicyo gituma umuntu abyuka mu gitondo akajya ku kazi cyangwa se ukajya gukora ibindi bindi nubwo waba uzi ko hari ubuzima buba bwararangiye ariko icyizere twese turagihuje ku bantu benshi olivier bahizi igitabo humura murateganya kuzakimurika ryari aho ngaho niho hakiri ikibazo kuko hari ikintu twajyaga tuvuga tukiri muri mu rwanda nk'abanyamakuru cyane cyane abo mumva aho twakundaga kubiganira twari dufite amahirwe y'uko ikinyamakuru cyari icya leta hanyuma leta ikanakijyana mu baturage abantu bakagisomera kandi kuri makeya bakakibona ariko tugahora tuvuga tuti ariko abanyarwanda ntabwo basoma ye abanyarwanda ntabwo bafite umuco wo gusoma ariko wareba nko muri ino minsi urebye ikoranabuhanga ririho ugasanga abantu basoma ku mbuga abantu barandikirana bagerageza gusangira ibyo basomye ariko haracyabura ko umuntu ajya mu iduka ry'ibitabo agura igitabo cyangwa se uzi ko kanaka yanditse hanyuma nawe uvuga uti iki gitabo ndashaka kuzakigura cyangwa ndashaka kuzagisoma niyo mpamvu rero ibyo byose ntigeze mbyirengagiza ndavuga ni ngiye kubanziriza ku rwego rwa interineti rw'ikoranabuhanga ngishyire ku isoko nkoresheje interineti kuko nabo cyandikiwe cyane cyane n'urubyiruko kandi bakoresha ikoranabuhanga kuruta abakuru abana umuntu yakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga bwa interineti ku buryo bagisanga ku mirongo ya interineti hanyuma nyuma nkagenda nshakisha hari abo turimo kuvugana muri ino minsi abantu bacuruza ibitabo bikazasohoka mu iduka ry'ibitabo nk'uko ibindi bisohoka ariko iyo ntera ntabwo ndayigeraho kuko bisaba ko cyane cyane ko cyanditse mu kinyarwanda bisaba ko n'abandi mu rwanda cyangwa se ko ko naza nka nkavugana nabo ariko muri ino minsi tubuze nko mu mezi nk'abiri kiraba gishobora kuboneka kuri interineti ku buryo ufite simatifone cyangwa se na orudinateri mu rugo yagitereshaje akakibona bizaba ari ubuntu se uzi ko icyo kibazo narakibajije ndabani se ko n'ubundi iyo umuntu adasomwa aba ntacyo bimaze kwandika
ntabwo uri kumubona
cyangwa se ikavuga ni uwavuga ngo iki gitabo wowe wari ushyiraho igiciro ndacyabyigaho gusa icyo mfite mu ntoki nonaha njye narakiguze kandi ari njye wacyanditse nacyohereje muri emupineri hanyuma ndongera ndakigura kugira ngo ngifate mu ntoki kuko nikundira impapuro ahari kugira ngo nyumve ko ari igitabo ubwo rero ku bundi bushobozi bwo kuzakigura ku bandi bantu ubwo ngomba no gutekereza ko no kubakigura ubushobozi bwo mu rwanda nabwo bwaba bubyemereye bubabyemerera kuko nk'icyo ngicyo njye niguriye ari igihe wacyanditse kamagaze hafi niba ari amayero cumi n'abiri urumva ari amayero cumi n'abiri ushyize mu manyarwanda ni hafi ibihumbi bingahe kuba magana cyenda ngira ngo
hafi ibihumbi icumi
bisaba ko umuntu yagombye gukorana nanone na za impirimari zo mu rwanda kuko igiciro cyongera kigahita kigabanuka ariko mu byerekeranye no gucuruza ntabwo ndi umuntu w'umuhanga byaranananiye ntabwo ndi umucuruzi kabisa ariko ikigaragara cyo ni uko hagombye kubaho izo sitirikitire zose umwanditsi niba amaze kwandika najye no kureba n'ibyerekeranye no gucuruza bwana olivier bahizi mbere y'uko dusoza ubutumwa ku bakunzi b'amapengu n'abandi bakunzi bawe muri rusange ntabwo nzi niba ari abakunzi banjye cyangwa ab'amapengu naderesaho ibyo ari byo byose ntabwo ndi umuntu ufite abakunzi bangahe gutya ntabwo mbizi cyakora icyo navuga ni uko wenda ubutumwa natanga ni ku banditsi hari abantu benshi bafite ibintu benshi banditse kandi biryamye biba biri mu mago biba biri mu mpapuro abandi biri kuri za orudinateri njye nababwira ntimucike intege nabo nababwira ntimuhumure gusa abantu bagomba gukorana kugira ngo inyandiko zabo zisohoke cyangwa se banazihe n'abandi bazibasomere byibuze babone uko bikosora bitera ubwoba rimwe na rimwe iyo wanditse hanyuma avutse si ibintu abantu bazabifata bate bazabisoma bate ariko nanone kubigumana biraryana ni nko gusangira rero ni nko umwanditsi udasomwa ni nk'inzoga ibishye abantu banyihanganire ko mvuze inzoga ariko ni kimwe ni ugusangira ni ugusangira iyo umuntu yanditse ntasomwe hari ikintu kiba kituzuye umwanditsi aba umwanditsi ari uko yasomwe rero hari za tekinoloji nyinshi ngira ngo nibyo abantu bagombye gukoresha aha nshuti mwese mwari muduteze amatwi niho dusoreje ikiganiro muri isanga cy'uyu munsi reka dushimire cyane olivier bahizi wari umutumirwa wacu muri iki gitondo olivier bahizi turagushimiye cyane mwakoze cyane namwe nshimire namwe nshuti mwese mwari muduteze amatwi muri studio hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mugire umunsi mwiza
you about a man. When you're in the game, I be Baba now. In everywhere I go, them they holla now. And money just they come, no holla now. Wahala now, wahala now. My nigga be red, got his dollars now. I seen a Rambo, is better than. Only you, only you. I said, what better than. Only you, only you.
You've been listening to the Voice of America's call in program in Kirundi and Kinyarwanda.